radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko muri isanga ku ijwi ry'amerika ikiganiro mutegurirwa kandi mugezwaho nanjye venuste nshimiyimana nongeye kubaha ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga mu kiganiro cyo cyumweru gishize mwumvise umwana denise mukamubano washakaga umuryango utazi n'aho akomoka
agasaro kaburaga kabonetse
ndifuza kubumvisha uko denise mukamubano yatanze amakuru amwerekeye atuye mu karere ka rutsiro umurenge wa ruhango akagari ka nyakarera umudugudu wa kayove mu ntara y'uburengerazuba igihe cyarageze hakajya haza abantu bavuye mu rwanda umugabo aza kuhankura aho muri congo anzana mu rwanda ariko ashobora kuba eseri yatuzanye ishyira mu kigo cya ruforina igisenyi
icyo kigo bagushyizemo cyitwa ngo iki cyitwaga ingoboka wibuka imyaka wari ufite ugera muri icyo kigo ingoboka ntabwo nabyibuka kuko n'iryo zina mukamubano ntabwo mbizi nimba ari ryo zina ryanjye bwite kuko narimenye ma- maze kugera muri famiye bampaye ubwo nyine nabonye bimeze gutyo kuko abamfashe bavuye muri arforina nabo bajembetse mukamubano yaba ari ryo mwanyise cyangwa navuye muri arforina ndifite barambwira ngo ryari riri ku rupapuro gutyo ntabwo babimenye ubwo ariko denise byo n'ubundi muri kongo nta niryo bampamagaraga no mu kigo cya ruforina yego Mm, abo babyeyi bakureze baracyariho eh, baracyariho nibo bakureze baragukuza baragukosha
oya nageze aho nyine dusa nk'abananirwa na- ndi- ndatongera ndigendera bigeze aho umuntu wo mu muryango waho aramfata Mm.
niwe washingiye ni byiza ubwo washyingiwe n'uwo muryango wa wakureze ubwo yahagarariye n'abandi
yego none se mama wawe rero ntabwo uzi izina rye
mama ntabwo namumenya nta n'umuntu n'umwe wo muri famiye namenya Mm.
uretse amakuru wenda bamvuga ntahagarara aho wenda nko nko muri arusho n'ahantu wenda banyakiriye wenda bakamenya nk'am- nk'amakuru yanjye wenda bo make naho njye nta bintu napfa kumenya
none se iyo orforina y'ingoboka iracyabaho cyangwa nayo barayifunze badukuyemo badu- baduha ababyeyi ariko uko numva bavuga bavuga ko ishobora kuba itakibaho hakoramo ikigo cy'abasirikare donije mu kamubano niba hari umuntu wo mu muryango wawe ukumva muri kano kanya ntawuzi ariko ufite ikintu kikuri ku mutima ushaka kumubwira ubabwire ni iki Yewe.
wumva ushaka kubwira umuryango wawe ngewe ikintu ndi kumva namubwira nimba habaye hariho n'umuntu umwe waba uriho mu muryango n'iyo yaza tukabonana wenda tukamenyana niyo atagira icyo amarira komera komera
wenda tukabonana tukamenyana tumfasha yego komera doneze mukamubantu ndagushimiye cyane ko waje mu kino kiganiro agasaro kaburaga ndagukomeza Ah, ubu ngubu inzira iratangiye yo kugushakira umubyeyi nitugira imana uzabona umuryango Ah, ngaho rero komeza utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'imana
namwe murakoze imana ibahe umugisha mu byo mukora byose urakoze cyane
agasaro gasanga yandi ku rubingisa agasaro gasanga yandi ku rubingisa gasanga yandi ngako karaje agasaro gasanga yandi ku rubingisa agasaro gasanga yandi ku rubingisa gasanga yandi ngako karaje ikiganiro kimaze gutambuka abantu benshi baracyumvise bamwe baraduhamagaye bagira bati uwo mwana ni uwacu natwe twabuze umwana witwa denise nyirahabimana nubwo badahuje izina ariko ni uwacu undi aratubwira ati uwo mwana ahuje umwirondoro n'uwa se odile nawe waburiye kuri goma nyina mukakinani yaje hano mu kiganiro amushakisha nakomeje gushakisha mpura na leonidas uwihoreye ambwira ko ari se wabo wa mukamubano kandi nsanga ari byo koko atuye mu karere ka gasabo umurenge wa nduba akagari ka butare umudugudu wa kanani twarahunganye turagenda tugeze hagati ya ruhengeri na gisenyi ahantu habera isoko rya vunga hari ku mugoroba w'ijoro nibwo twatatanye tumaze gutatana tugenda ijoro ryose hanyuma ngarambe ntabwo duherukanira twarinze twambuka tugera muri muri zayire hanyuma ingenerekezi y'umugunga ngarambe n'umugore baje kuza mu nyuma abigoma ngarambe n'umugore we baje kwitaba bitabye imana hanyuma abana babo batoragurwa n'imiryango bagira neza ntabwo yigeze arenga ku kibuga cy'indege ngo arambe n'umugore nibo baguye hanyuma abana rero bahise batoragurwa bashyirwa mu bigo uwo mukuru umwana mukuru twaje kumubona mu mafoto hanyuma tumubonye mu mafoto turagenda turamuzana abantu na nyirakuru byara nyina tunahungutse barahungukana ngenda komeza ngo anywe amashyamba aho munguke usanga nyirakuru yamutahanye nyuma nabwo yaje gushaka umugabo yo gushaka umugabo baragenda bigira ibugande ariko ngeweho ndahari hanyuma ndetse wabo hari na ba nyirasenge batatu na nyirakuru byara nyina rero uretse ko yari atuye musaze muri ruhungo uba yarimutse bagiye iburasirazuba mu mutara afite na ba nyirarume hari uwitwa semuhire hari uwitwa mugabo ukuze hari n'uwitwa nyandwi n'amanzi afite na nyina witwa mukakamanzi duturanye hano rwose mu kagari ka butare ubwo ni mukuru wa nyina ababyeyi bamaze kwitaba imana najyanaga n'umukobwa witwa denise wakoraga teseri aho uzagoma ibigo by'igoma byose byakira abana b'imfubyi nashoboye kubigeramo mukuru tumaze kumubona umwana ndamubura amaze kumubura nuko ndarekera nkomeza kwibaza uburyo uwo mwana nzamubona nibwo nibajije uwagana agasaro ka buraga ku ijwi rya amerika mukamfasha uburyo umwana twazabonana kuko njye mfite igihamya ko umwana rwose ashobora kuba ariho ariko se kuki utadushatse we ngo utubwire ko wabuze umwana tugufasha ikiganiro cyo ntagikurikiranaga acyumva yuko hari abagira amahirwe akabona abo bana ariko nakurikiza ukuntu umwana yavunze angana nta babyeyi bazi byatumye ndindira ariko nkomeje kumva yuko n'abari inyuma yaho gatoya b'impinja baboneka nibwo nanjye navuze ni uwashakisha uwo mwana abifashisha ayo mwana ko mwamuzana uwo mwana cyangwa mo kimwe yaba akiriho nkaba namubona akamenya umuryango akomokamo hariho no mu kanya twavuganaga hariho niba rero umbwira yuko mukamubano ari ryo zina rye ubwo yaba ari uwanyu yitwa mukamubano denise mbese mbere y'uko muhunga mwari mutuye he ari se ngarambe yari atuye he aho twari tubonye aho dutuye habose hitwa muri shango aho baje guhuriza shango shananduba bakabigira umurenge umwe ubu tutuye mu murenge wa nduba n'ubundi aho rero muri komine gikomero guma kuri telefone ubwo inka zikamwa zihumuje zikaba zose zigiye mu kiraro uretse gato ndebe yuko mukamubano mubona yego
karame ni venutse nshimimana njya guhamagara maze kuvugana n'umugabo witwa uwihoreye leonidasi leonidasi ambwiye yuko ari murumuna wa papa wawe umugabo wawe ntabwo arataha nta wundi muntu mukuru muri kumwe ntawe
ubundi ntabwo mbikunda gutanga amakuru nk'aya ngaya umuntu ari wenyine kubera ko umunsi uciye ikibu ntabwo uri businzire neza utumvise uyu uvuga ko ari so wanyu utumvise icyo avuga kugira ngo umwiyumvire none rero guma kuri telefone mpamagare uyu musaza kugira ngo ushobore gusinzira neza ndagerageza kukuba hafi kugira ngo ngufate umugongo nk'uko wanyizeye ukomeze unyizere ngo nkutware nkugeze mu biganza by'umuryango wawe muganire aracyategereje hanyuma ushobore gusinzira kubera ko ntabwo wabishobora kurara umutegereje ntegereza gatoya
agasaro ka buraga
agasaro ka buraga
donise ari hano kuri telefone nawe uwihoreye urahari ndabakiriye mwembi ku ijwi rya amerika reka mpere kuri wowe muze uwihoreye uyu mwana wambwiraga yuko ari uwawe musuhuze ariko umubwire n'igisekuru cye umubwire uwo ari we
denise muraho apana wanjye humura humura yitwa uwihorero ni dasi aba ndi murumuna wa papa wawe papa wawe rero mugwa mu ntege ndi murumuna we twarahunganye tumaze guhunga tujya ku gisenyi niho twatatanye ahantu hitwa muri vunga twambuka goma tujya muri zere ntabwo twari tukiri kumwe hanyuma naje kumenya yuko yitabye imana n'umudamu we ko yitabye imana ukaba wari ufite mukuru wawe witwa mukangawe erenestina twaje kumubona mu mafoto tumaze kumubona mu mafoto hanyuma turagenda turamuzana tumuha nyirakuru ubyara nyina anariho yari afite na ba nyirarume hanyuma barambwira bati dore nibwo ugishaka reka tumwe nyirakuru abane n'uyu mwana hanyuma we naje kugushakisha rero mu bigo by'igoma hose ndagushakisha ndakubura maze kukubura nuko ndatuza ariko imana ishobora kuba igiye gukora umurimo ukomeye cyane itagupfushe nawe kugira ngo uzatahuze kugira ngo utuse kugira
urakoze arakumva arakumva umugendeshe buhoro ari wenyine nta umugabo ntabwo ahari urumva kwakira amakuru nk'aya ntabwo byoroshye nanjye byananiye kuyakira turamugendesha buhoro kugira ngo agende yiyakira agende asubiza buhoro buhoro ntabwo byoroshye kugira ngo umwana yumve yuko nta babyeyi agifite ndavuga se na nyina ariko n'ubwo bwose aba afite ni inkuru atari yiteguye yaje hano mu kiganiro azi ko nabo nagira imana azababona ariko turamugendesha buhoro tumukomeze kugira ngo yiyakire ashobore no kugira nawe icyo akubwira mbere y'uko dukomeza uwihoreye uyu mwana amaze imyaka mirongo itatu yibaza byinshi ko ari we atazi amazina y'ababyeyi be atazi aho akomoka yumva ari we wenyine uyu munsi urambwira uti yewe ndi se wabo ndi murumuna wa se ngarambe jean Pierre uyu mwana naramushakishije ndamubura uti yitwa mukamubano denise iri zina rya mukamubano denise ni mwebwe mwarimuhaye ni se ngarambe wari mwise izina ry'ababyeyi be bamwise ndetse aranabatuza bamwita denise rwose ubwo twahunze ari umukristo gatolika yitwa mukamana denise akizwe n'ababyeyi denise wamwumvise so wanyu uwihoreye leonidas ukubwira amateka y'iwanyu babanje kumusaba ko akubwira igisekuru cyawe kugira ngo wumve uwo uri we wumve niba ari wowe koko uyu mubyeyi uvuga yuko ari so wanyu ngaho nawe musuhuze umubwire ikikuri ku mutima komera donize turaza kongera turaza kongera ihangane ngiye kugukupira turaza kongera kuvugana umugabo wawe agarutse sibyo kukureka wenyine ntabwo ari byo ntabwo tukureka wenyine kugira ngo urire wenyine ihangane rira turi hano sibyo sobanura arahari nanjye ndahari turi hano kugira ngo tugukomeze nabimubwiye nabimubwiye yuko afite umuryango mugari ndagukomeza ndagukomeza ntabwo byoroshye kubyakira ariko ni igihe gikomeye ariko ni n'igihe cy'amahirwe ni igihe cy'ishimwe ku mana ku mana kubera yuko ntabwo uri nyakamwe ntabwo ubu ngubu noneho ugiye kuzajya ufata n'abantu babwira uti iwanyu ni hariya kuba niyemeje kuguhuza na na wihoreye leonidashi ni uko nemera rwose yuko uri umukobwa we kubera ko yampaye ibimenyetso bigaragaza yuko ari wowe nta magambo menshi ndi bugusabe kuvuga kubera ko igihe kizagera kugira ngo muganire eh, ndabaha telefone kugira ngo muganire mu gikari nta kintu mugomba kumbwira mutagomba kuvugira ku karubanda ibyo mugomba kuvugira eh, mu gikari murabivugira mu gikari Eh, ariko mbere y'uko haba wa muhango nyirizina wo kugira ngo ijwi rya amerika rizaguherekeze rikugeze igikomero ah, tuguhe umuryango wawe nimba umaze kwiyakira gatoya uyu mubyeyi wamusuhuza
kubasuhuza cyane n'umuryango wanjye wose hari nkaba nakiriye uburyo ambwiye ubwo imana nibishaka tuzabona oya muzabonana vuba ndaguha telefone ze nawe muhe izawe hanyuma muvugane muzatubwira umunsi muzaba mwemeje eh, kugira ngo ijwi rya amerika izakujyane rikugeze igikomero hanyuma uhure n'umuryango wawe Eh, tugukorere ibirori nk'uko tubikorera abandi bose hano ku gasaro ka Buraga none muze u- uwihoreye um, wowe uracyafite akabaraga none rero ubonye umukobwa wawe mbere yo kugusezeraho ngaho mbwira uyu munsi wakiriye ute
nishimye kandi imana yongeye kunyereka yuko byose bishoboka Hmm, kandi ndagushimira zenose ndagushima imana iguha umugisha ubwo butumwa n'imana buguhaye nkurikije uko numva ikigana agasaro ka buraga numva aba- aba- abo muhuza n'aba- n'aba- abana muhuza n'ababyeyi babo baba bara- baraburanye gusa imana iguha umugisha kandi imana isohoreza igihe cyayo kuko amasezerano cyangwa ikavuga iti ibi ngibi ndabisohoje kubera ko igihe cyayo cyabyo kigeze genda gushimiye kandi muzakomeze munyihanganishirize uwo mwana mubyo muzikomera humura ni umubyeyi ni umubyeyi ukuze afite abana barumuna be na ba nyirasenge baraho nk'ababyara bose barahari n'umuryango mugari bose twiteguye kumwakira mu muryango kandi imana iguha umugisha gusa yaguhaye ubwo butumwa urakoze cyane uyu mwana arakumva ari hano tuzamukumurikira vuba ahangaha rwose tuzamukuzanira Ah, none denise mukamubano wamwumvise so wanyu witeguye kukwakira mu muryango Ah, avuga ati umwana wanjye imana irabikoze ngiye kongera mubone denise wowe ugiye gusanga umuryango hari abantu benshi hano ku ijwi rya amerika badufashije kugira ngo dushobore ku- kugera kuri uyu munsi mwiza rwose abo bose nabo nabo gushimirwa ariko wowe muri kano kanya doneze bwo waturutswe bwo washoboye kwiyakira gatoya uyu mwanya nawe ni uwawe mbere y'uko dusoza ikiganiro
icya mbere ndashimira imana kuba imana yaras- yaremeye ko n'ubundi mukorera kuri iyo radiyo ndashima imana kuba mbonye umuryango wanjye nubwo ntabonye papa na mama ariko umuryango gurahari noneho nkashishikariza abana bashobora kuba bose barabaye muri ariforina badafite aba- badafite ababyeyi babuze umuryango wabo kugira ngo nabo bazahamagare ku gasaro kabuze barebe ko babafasha kubona imiryango imana ntihabwe icyubahiro urakoze cyane rwose donije abantu byaranshimije cyane kukwakira uribuka tuganira narakubwiye nzashimishwa no kongera kuguhamagara nguhuza n'umuryango wawe imana irabikoze ngaho rero ari wowe ari na so wanyu eh, uwihoreye leonidas mwese mwese ndabashimiye kuba mwafashe kano kanya kugira ngo eh, muze muri kino kiganiro eh, uze kundamukiriza umufasha wawe denise na yakomeje kukuba hafi igihe twaganiraga akagukomeza nubwo bwose atahari muri kano kanya mu gihe nkubwiriye inkuru nziza na- ariko umundamukirize umunkomereze umushimirire ngaho rero mugire umugoroba mwiza amahoro y'imana namwe murakoze imana ibahe umugisha muramuke imana ibahe umugisha yego murakoze kagasaro tugashake kazabone kagasaro tugashake kazaboneka
mu mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda iki ni ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga emmanuel karyango atuye mu karere ka gicumbi mu murenge wa kageyo akagari ka gihembo umudugudu wa munini mu ntara y'amajyaruguru arashakisha umwana abereye se wabo ikimpaye griseriya baburaniye kuri goma mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatandatu yabaga mu nkambi ya mugunga aho yageze avuye i gatagara mu rwanda ndi kurangiza uwitwa itima giriseriya ni umukobwa wa mukuru wanjye ndi se wabo none mwatandukanye mute twatandukanye i goma mu nkambi ya mugunga icyenda gatandatu yego hanyuma se byagenze gute kugira ngo mutandukane nyine ubu- ubundi twe- twahoze tuva mu rwanda twabashe gukambika mu nkambi ya kibumba inkambi ya kibumba baza kuyisenya Eh, duhungira none tugana i goma none tugeze i goma uwo mwana w'umukobwa eh, aza guhura n'abana ngo babanye i gatagara bamwe ngo reka we bamucumbikire ko ntabwo twari twakabonye aho aho tuba twe tu- tuvuye nyine eh, mu nkambi ya kibumba umwana asigara gutyo yari afite imyaka ingahe bamujyana kumucumbikira yigaga muri bokose no mu munozamo wa gatanu urumva eh, yari amaze ni mukuru nyine yigaga mu mu- mu wa gatanu mu wa gatanu muri bokose ye y'ibyumba nusa mu- i nyagasuruba ni muri sosiyale awitwa sosiyale Eh, gatagara eh, yagiye ari umwana muto kubera ko yavukanye nuza yari afite ikibazo cy'u- cy'inuza cy'u- yavutse eh, afite utugu- amaguru nyine ah, afite ikibazo none bamujyana i gatara kujya kumugoroza Mm.
ari umwana muto mbese niho yise pirimeri pirimeri ayirangije a- a- ayirangije a- akoze ikizami noneho nyine aza kwiga muri bo konseye nuko i- yahaje hanyuma se mukuru wawe ari we papa we yaratuye he yaratuye aho ngaho ibyumba ya kera yaratuye he mukuru wanjye we abanuza mu murenge wa nuza wa rubaya eh, mu murenge wa rubaya muri gicumbi eh, hanyuma se uyu mwana w'umukobwa yego.
impaye griseriya ahuye na bagenzi be babanye i gatagara bakajya kumucumbikira bo bari bacumbikiwe nande ni ikihe kigo cyari kibacumbikiye aha rwose nanjye kugira ngo nku- nku- nkubwize ukuri ubwo urumva ni- na- ni abantu uza- hari basaza be nabo twari twahunganye nibo ba- ba- bamusize aho ngaho baratubwira ati yahuye n'abana bi- babanye i gatagara ati baba bamucumbikiye ati kubera ko turimo kwirukanga nyine tutarabona ahantu tuba nta hantu bamusize ubwo rero aho twe ntabwo twahabaye tu- ntaho twamusize tujya gucumbika eh, ahantu hitwa isake ahagana isake ni ni nko mu birometero nka nka binga avuye mu nkambi ya mugunga nyine twaba tugiye gushaka indi site nshyashya tugiye kubamo umwana tumusiga aho ngaho mbese ubwo aho ngaho twahamaze nk'icyumweru aho twari twagiye gucunga ubwo ntabwo umara yita ifatwa Eh, imaze gufatwa rero urumva bamwe bavuga bati "Ah, ibintu ni bibiri Ah, ni ukujya mu rwanda abandi bavuga ati aho kujya mu rwanda twe turakomeza za masisi ariko kubera ko twabonaga umuntu yi- yisaziye atabu- atashoboye iby'amashyamba turavuga ati twe dusubire mu rwanda nta kundi byagenda none kubera ko uwo mwana tutari kumwe tumaze gu- gukwira imishwaro ntabwo umuntu ntabwo bari kujya kureba ngo umwana ngo yari ari hehe ko twaryo joro nta nta muntu ufite aho aba nyine dutegereje mu gitondo kugira ngo nyine turebe uko twataha ni uko nguko byagenze dusubira mu rwanda umwana tutamubonye ni uko twatandukanye ko ari wowe waje Yego.
ukaba uh, uri se wabo uje kumushaka mukuru wawe urambwira ko nawe atuye hirya aho ngaho yagutumye yakubwiye ati ngera ku gasaro ka buraga unshakishirize umwana wacu ahaherereye yagutumye Eh, venusti eh, uko ikibazo giteye hari n'abasaza be babiri nabo ba- twasi- twasize i kongo Mm.
abo abo ba- abo basaza be babiri nibo bajyaga no kumureba icyo gihe rwose twatandukanye nabo nyine wa mugani bavuga ati ntabwo twajya mu rwanda none twebwe tugiye gukomeza iza masisi niwe wari kuduha n'amakuru rwose kugeza n'ubu nabo twarababuze hari uwitwa tumwe sigesitani sirasi n'uwitwa sengiyuva sebasitiyane abo bana nabo- nabo ba- baheze i kongo nabo twatandukanye gutyo nibo bari kuduha n'amakuru nta nuko bimeze ubwo uwo mubyeyi nyine urumva ni umuntu wabaye nka turumakize no kumubwira iby'abana be nyine n'ubu ngutera agahinda njyewe upfa gushakira kugira ngo niba leta imushakiwe bo bazi ko nyine ngo abana batakiriho ni uko nguko babaye dekuraje ni uko nguko
birumvikana niba numva neza wambwiye ko tumwesige na nsengiyumva ari bo bamusize igoma muri icyo kigo ya- hari abandi bana bafite ubumuga nibyo Eh, nibo ba- bamusubiye ko nibo ba- batubwiye ba- ba- banajyaga na mbere uko nyine goma ifatwa bajyaga bakajya no kumureba bakatubwira uko bameze na- nuko ahubwo abana nyine bamuganiye tugiye kugenda ni ntibabonye bo baba bati turasigaye n'inkabi twari maze gushwiragira buri wese ntabwo iryo shuri nta muntu aho twari turi twese twari maze gushwiragira nuko nguko mu gitondo ahubwo baravuga ati inkambi urageze saa munani akiri mu nkambi aho ngaho yanubuze ati aragira ingorane nibwo abantu ba- bamwe baba bati abantu batangiye kujya mu rwanda ubwo ni wese twe tugiye kusura mu rwanda abana- aba- abasore bati twe ntabwo twari tugiye gukomeza za masisi nuko nguko twatandukanye gutyo eh, n'umwana tutanamubonye nta kuri twari kuye ntabwo wajya gusinzira mu nkambi ubona inkambi avuga ati nibigeze saa munani umuntu ukirimo aragira ingorane nuko twese dufata turahambira twe twari dufite ingufu nkeya turi n'abasaza ni uko ngo tu- tu- twisubira mu rwanda none ni ukuvuga rero yuko mwasize abana batatu ba mukuru wawe ari bo Mm.
ikimpaye tumwesige na nsengiyumva Eh, nyuma y'imyaka makumyabiri n'umunani eh, ishize nta makuru ambwira ko nta gakuru wigeze umenya ka tumwesige cyangwa se ka nsengiyumva eh, ntabwo bigeze bagutumaho umuntu bari aho ngaho za masisi za sake za ntabwo bigeze bagutumaho ngo wabwire bati turi hano yewe eh, muza vene mfite n'undi mu- tu- dufite na- n'abandi eh, ah, abandi bakobwa ba mukuru wanjye nabo ngo ba- babanye nabo i kigali nabo batubwira ati twarashaje igira isira rwose simvuga girizeria ndakubaza tumwesige na nsengiyumva nta makuru yabo wigeze umenya ntibigeze babatumaho babasuhuza ntayo ntayo rwose nabo ntayo iyo tumenya ahubwo umuntu ya- yari kumenya amakuru nta- nta- nabo nta nta rengero ryabo tuzi Eh, hanyuma se girizeria we nta muntu wigeze ababwira ati naramurabutswe kuri goma nta makuru mwongeye kumenya namwe nta makuru rwose twongeye kumenya veneze rwose twatandukanye kuri rutegeze wenda umwana azatahuka azagira gutyo kugeza ubu nta nta makuru afatika eh, nta muntu eh, none se niba kumva ubungubu arakumva mubwira amakuru yo mu rwanda mubwira amakuru ya se ya nyina y'abandi bene wabo bari aho ngaho mu rwanda muha amakuru makuru namubwira ko hari ba- barumuna be witwa nuza solange na nuza na na angelique na mahoro n- n'uwitwa turyayikayo bose bari mu rwanda baranashatse nyina na seti ikaba arahari na senzi muri furemu barahari nanjye se wabo ndi mu rwanda nanjye narubatse mfite abana nyine ubu ba- baraje no kwiga mu rwanda ni amahoro rwose a- abonye uburyo ya- yaza mu rwanda cyangwa wenda yibere niba akiri ari hanze nta nta kibazo ariko icyo dushaka ni ukugira ngo tumenye niba- niba akiriho ni icyo nshaka kugira ngo tumenye pe emmanuel karyango urakoze cyane kuba waje mu kiganiro agasoro kaburaga ushakisha umwana w'umukobwa ubereye se wabo eh, ikimpaye egirizeria ndagushimiye cyane komeza utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'imana Eh, murakoze venuste
agasaro kaburaga
hashize imyaka umunani umubyeyi w'umunyarwanda utuye muri uganda no mu rwanda mukarubibi esperance abuze amakuru y'umuhungu we yajyanye muri uganda amukuye mu rwanda yamusize ku kiyaga cya victoria aho yakoreraga umurimo wo kuroba kugeza ubu ntazi niba akiriho ari hano mu kiganiro agasaro kaburaga atuye mu karere ka kayonza umurenge wa nyamirama akagari ka shyogo umudugudu wa gasharu mu ntara y'iburasirazuba buriya na na ba- ba uganda najyanye n'umwana aragenda tugezeyo ajya gukora kuri Victoria Victoria tujyanayo bibiri na cumi na gatandatu naje kuvayo bibiri na cumi na karindwi we asigarayo bibiri na cumi n'umunani ndamusura nsanga arahari twari mu karere
mu karere ka buvuma umwaro wa gasari bibiri na cumi n'icyenda nsubiyeyo barambwira ngo yarimutse ari ikarangara ubwo rero nageze mu rugo bibiri na cumi n'icyenda telefone yanjye barayiba sinongera kubona uko muvugisha kuva icyo gihe kugeza none aha ngaha nta makuru ye nzi niba abaho niba atabaho ntabwo mbizi nagira ngo nshakishirize none se uwo mwana uvuga wasize i bugande ni umuhungu ni umukobwa yitwa nde
ni umuhungu ni na mukuru yavutse bibiri na bambe yavutse icyenda karindwi yitwa nde yitwa ishimwe samweri ariko se ujya ujya muri uganda ubu tuvuganire mu rwanda ariko se hari igihe ujya muri uganda
Iyi- ubu nyine naje mu na- na- navuye uganda nza mu rwanda ngira ngo ndangisha ku gasaro kabuze Hmm. uwavuye muri uganda uje gushaka agasaro kaburaga
Eh, cyane kubera ko hariya ntabwo nari kubona nimero zawe
ariko no muri uganda kisoro ba- tuba turi kuri fm kisoro ahantu hose turumvikana mubyeyi
none ntuye hariya mu karere ka ka nagaseke niho niho ntuye Hmm.
insoro ni kure ntabwo kubera ko mu rwanda n'ubundi hari umuryango ubwo naraje mu rwanda ndavuga ngo reka nshakishe ku gasaro kaburanda ndi mu rwanda uyu muhungu Hmm.
ishimwe samweri ajya gukora kuri victoria yakoreraga nde ntabwo umukoresha nari muzi Hmm. iyo mwavuganaga se yakubwiraga ko akora iki
yararobaga yararobaga yego yararobaga kuyirobera ku giti cye cyangwa se ari nko Oya, muri yarakoreraga koperative yakoreraga umuntu yakoreraga umuntu ehe n'uwo nakubazaga uwo muntu yakoreraga iyo mwavuganaga ntiyakubwira ati nkorera kanaka
oya ntabwo yigeze abimbwira nyine yakoreraga kuri victoria nanjye twarahabanye amezi twarahabanye amezi atandatu Hmm.
bibiri na cumi na gatandatu ubwo rero bibiri na cumi na karindwi umugabo yanga kuhaza mpita nsubira na gaseke ubwo umwana bibiri na cumi n'icyenda ndamusura ngezeyo nsanga nta ki- nta- nta- uwo mwana yakoreragaho ntabwo ariwe muhamagaye arambwira ngo ari karangara ngo shebuja amujyanye karangara Mhm.
ngeze mu rugo telefone barayiba bayibye umuntu wari waranguriye eh, simukadi y'ingande yari yarapfuye mbura ukuntu twapurisha ndakomeza ndategereza ndawe ndavuga aza- azadusura azadusura ndategereza bibiri na makumyabiri na makumyabiri na rimwe kugeza none aha ngaha niwe wari bucura bwanjye ngira ikibazo ngira ikibazo ndavuga ngo reka njye mu rwanda ndebe ukuntu nabona venusi mu- njye ku gasaro kaburaga turiho papa papa we ariho nanjye ndiho n'abavandimwe be babiri witwa rebeka umuhire na na, na karangwa Sam- na karangwa manweri nawe ariho yasize tunabana n'umwuzukuru wacu mutoya witwa gikundiro turacyari kumwe hariya na gaseke
none se papa we yitwa nde
yitwa mugabo w'indekwe jean bosco nawe ari hariya muri uganda Eh, nawe ari uganda none gusa se umudugudu yasize umudugudu um, aherutse yasize turimo yari yari aherutse igisimura ubu twari twaraguze twarubatse turi ahitwa na ruvuri Mm, ariko ni muri district imwe ubu nta n'igomborora imwe igomborora ni gapeka birumvikana ubu amaze kuba umusore imyaka makumyabiri n'irindwi yagombye ku, cyane ku, ku, gushaka cyane mba mfite ikibazo
afite ikibazo ashatse gutaha mu rugo nta cyamubuza nta cyamubuza pe nta cyamubuza na- naratekereje mwene yatekereje ko twasubiye mu rwanda cyangwa yatekereje ko nta muntu ugihari ndavuga ngo reka nambuke nze mu rwanda ndebe ko nabona agasaro kaburaga nagiye mbona abantu benshi cyane wafashije n'uriya mwana wo ku kibuye ejo bundi ni naho nanabyumviye neza ni naho uwo munsi natekereje kuguhamagara uriya mwana wo ku kibuye wari ubarabuze amaze imyaka makumyabiri ne yego
Mm. kandi wajya ufasha abantu benshi narabyumvaga naragakundaga cyane uri umuntu mwiza uzajya ukomeza wumva agasaro kaburaga kubera ko tuba dukeneye abantu nkawe badufasha gufasha n'abandi u- iyo tugufashije nawe ndakumva uradufasha cyane tugafasha n'abandi ndakumva cyane Mm.
ariko rero dusubire inyuma ndimo ndibaza ikintu kibuza samuel ishimwe namwe kubashaka nakubwiraga yuko wamaze gukura ni umusore eh, aho akora ni muri uganda kuki atashubije amaso inyuma ngo avuga ati mfite abavandimwe mfite data mfite mama iyo utekereje wumva se yarabuze telefone zanyu wumva yara niki kimubuza kuvuga ati reka nshaka ababyeyi iyi myaka ishize eh, nubwo atari myinshi imyaka itanu ishize mutavugana ku mubyeyi ni myinshi
pe bike ku mubyeyi ni ni myinshi telefone navuze se telefone yarayibuze wenda niba yarayibuze nanjye ngira ikibazo ndavuga yaba yaraguye mu mazi yaba akiriho mfite ikibazo mfite ikibazo ariko ugenda ndashaka ku kugira ngo nshobore gushakisha neza uyu mukoresha uyu mukoresha wamukoreshaga akiri eh, akiri hariya ku itanganyika mbere y'uko yimurirwa ikarangara i- uwo mukoresha nawe wagiye kumurebayo wa- kubera ko wagiye kumushaka uramubura ujya ahandi uramubona usanga umukoresha yaramwimuye umukoresha yari afite mbere ninde kubera ko umenya uwamukoreshaga mbere byatuma amenya n'uwamukoresheje uwo yimukiyeho abo bose nabahamagara nkagenda nshakisha nkamenya aho aherereye uwo mukoresha we yari muntu ki yari ikigo yako- yaroberaga ikigo yaroberaga umuntu ku giti cye eh, yari muri koperative se ninde yaroberaga
ntabwo uriya muntu yaroberaga kubera ko icyo gihe tubanayo yari arimo kubyiga ariko nasize amaze kubimenya asigaye aroba akamana mu- na mukene nkanika ubwo rero nsubiyeyo abahungu babanaga baravuga bati yabonye shebuja kubera ko yamaze kumenya ubwato niwe usigaye agutwara uba kuri moteri ntabwo nigeze mbabaza se- shebuja kubera ko icyo gihe naramuhamagaye aranyitaba arambwira ati nabonye databuja ubu ngubu yanjyanye ikarangara niwo ndimo gukorera Arambwira- ndamubwira nti se ndataha tutabonanye arambwira ati nta bwato nabona bugera buvuma ngo nongere nsigaye njye ku kazi ubwo rero kubera ko nabonaga azi ko tuba uganda ndavuga nti naramuka abonye umwanya cyangwa hari igihe bafunga bafungaga na victoria icyumweru nubwo azadusura mbona umwaka urashize ibiri irashize itatu nabwo mfite ikibazo ariko nkakurikirana agasaro kaburaga mvuga nti nimbona imyaka ingahe ishize nzareba ukuntu njya mu rwanda ndebe ukuntu nabona nabona nimero zawe
none se kumva mwakoranaga kumva yari umwana ugukunze nawe umukunze ko atavuye mu rugo ari uko habaye ikibazo ko yagiye agiye gushaka akazi ko wamuhamagaraga bakakwitaba Ah, none se nta yindi nimero y'umuvandimwe yagiraga yagiraga nimero yawe gusa tuva mu rwanda yari afite telefone ariko ageze mu mazi akora mu mazi telefone ye arayita n'irangamuntu icyo gihe ijya irangamuntu yakuye mu rwanda yaguye mu mazi igwanamo na telefone ubwo rero niwe yari afite nimero z'abavandimwe nyuma yaje kugura indi kubera ko nari uganda ubwo ndagira abona abona nimero yanjye Mm.
muri y'abavandimwe ntayo yari afite madamu karubibi esperance niba uyu muhungu wawe samuel ishimwe akumva muri kano kanya niba aho yaba ari hose ari ku kiyaga cya victoria muri aya masaha akaba arimo aroba ari ku bwato abutwaye yaba se arimo aruhuka avuga ati ikivinda gisohoje cy'uyu munsi niba akumva muri kano kanya ni iki wumva ushaka kumubwira
niba arimo anyumva samweri ni umwana wanjye ni- ni bucura bwanjye ndamukunda kandi ndamukumbuye cyane pe ku buryo nanagize ikibazo nkavuga ni umwana wanjye ndamutse nsanze yaranapfukuma nkumva ntagaruka no mu rwanda Oya humura nu igihe cyose uta nta makuru ye wari wabona komeza wizere yuko akiriho reka tumushakishe dushakire hamwe eh, turebe yuko twamubona Um, ihangane komeza umujishi u- ukomeze ubu uri mu kiganiro agasoro kaburaga ubu ngubu inzira iratangiye amakuru tuzayamenya
ku buryo mba mfite ikibazo mushiki we akurikira uwo barimo kunsereza akambwira ati samweri aba hehe samweri aba hehe akambwira ati niba yarapfuye wabitubwiye nkabura ibyo mvuga ihangane birumvikana biru- birumvikana imyaka ishize imyaka itanu utazi amakuru ye eh, ntazi amakuru ye ni igihe gikomeye ku mubyeyi cyane cyane ariko ukomeze wizere um, ubu uri mu gasaro ka buraga ijwi ry'amerika tugera kure tugera kure ufite n'imana y'uko muri uganda batwumvira kuri fm hirya no hino nitugira icyo tumenya tuzakikugezaho ukomeze utegereze wizeye eh, nkwifurije amahoro y'imana
urakoze imana iguha umugisha ujya ubana n'imana umuryango wa imana ujye uwufasha nabwo numvise ufasha abantu benshi benshi buri teka gasaro ukaburaga iyo numvise ndarira kubera abana mba numva uwaboneye ababyeyi cyangwa imiryango komere umwana ujya kugenza imbere mm, ukomere no muri kino kiganiro wabyumvise hari abo eh, tu- tumaze guhuza ah, muri kano kanya ubwo nawe rero ah, eh, ushobora kuzaza ku murongo ukurikira ushobora kubona numvishe n'uriya mwana mwakuye muri iriya mirambo yo mu nkoto umwana ukuntu yabonye yabonye umuryango benshi mwagiye mufashanya ndabi- ndagakurikira cyane Oh, ngaho rero mukarubibi Eh, muke Feransiya, mwiza ngaho rero mukomeze mutegereze mwizeye kandi mukomere amina amina murakoze
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege ye shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe rero uzakabona inkuru ndende y'ikiganiro agasaro kaburaga ni umwana wagarutse mu rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani afite imyaka itanu avuye muri kongo aho yari yarahunganye n'ababyeyi be yagarutse wenyine rwagasana abayisenga eric Eric atuye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Nyanza akagari ka Gatenga umudugudu w'Isonga mu mujyi wa Kigali ikinzanye muri iki kiganiro ni ukugira ngo mumfashe kurangisha ababyeyi banjye ababyeyi bawe mwatandukanye ryari ababyeyi banjye ntabwo nzi neza igihe twaba twatuganiye kuko nari nkiri muto cyane ariko nibuka amazina yabo nkibuka amazina ya papa ya mama nibyo ngibyo nibuka cyane ariko sinzi neza ariko numva igihe twaba twaratandukaniye ari igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na kane wenda se turimo turahunga cyangwa hari izindi mpamvu zaba zabaye ariko n'icyo gihe numva naba mperukana n'ababyeyi banjye Mm, papa wawe yitwa nde
papa wanjye yitwaga rwagasana ndagije imana pascal mama wawe mama wanjye yitwaga mukamutese jacqueline none se wari ufite imyaka ingahe imyaka yanjye ntabwo nyizi neza ariko igihe nageraga muri alferna bam- bambariye imyaka itanu icyo gihe kandi hari muri mirongo icyenda n'umunani icyenda n'umunani baguhaye imyaka itanu
yego hari uburyo twafataga ugacisha ku gutwi bari barimo bahitamo abana bamwe bajya ku ishuri abandi baba baretse kujya ku ishuri icyo gihe rero ba- ba- bakarasa am- eh, njyewe ubwanjye banshyira mu bantu bari muri iyo myaka nk'itanu gutyo niyo mpamvu bikomeza kumbera urujijo ndetse nkavuga nti bishingiye ku mateka y'u Rwanda wasanga naba naratandukanye nabo wenda turimo turahunguka
Mhm.
kubera ko bishingiye ku mateka y'u Rwanda bigahurira n'ukuntu nanjye nibuka nza mu Rwanda nibuka nza mu Rwanda mu ndege Mhm.
ndi kumwe n'abandi bantu Mm.
bivuze neza rero yuko n'iyo naba nari mfite iyo myaka nk'uko abanyakiriye babyanditse na n'uyu munsi nkaba nkibikoresha ariko birashoboka ko naba ntaratandukanye nabo muri mirongo icyenda na kane wenda nkaba naratandukanye nabo nyuma yaho wenda muri ubwo buryo bwo guhunguka cyangwa se wenda bakaba baragiye bapfa wenda bakagwa mu mu- wenda hatari mu rwanda niko ntekereza mba numva byanze bikunze ngewe naba naraburaniye nabo ahandi hantu hatari mu rwanda yego none gerageza kwibuka iyo ndege mwajemo mutaha mu rwanda mwayuririye he ahameze hate iyo ngerageje kwibuka hari ibintu nibuka hari nibuka ahantu mu mutwe wanjye hitwa za nyangezi Mhm.
Eh, ndetse kuva nkiri muto nakomeje kwifuza kuzahura n'abantu ngo numve ko hari amateka yaho bampa ndetse nagiye ngerageza no kwibaza nimba hari abandi bantu twaba twarazanye muri iyo ndege ariko mba numva iyo ndege byanze bikunze nk'ahantu twaba twarayuririye iyo ngerageje gukurura amashusho yo mu bwana bwanjye mba numva byanze bikunze hari nko muri afurika ahantu runaka muri afurika Yes.
ariko nyuma umumama wanyakiriye yambwiye yuko hari abana bazaga muri aruferina babakuye muri za congo brazaville mu bihugu bitandukanye ntabwo rero nasobanukiwe neza ahantu naba nayuririye kuko ibitekerezo byanjye ubundi bigarukira ahantu tuza turi mu ndege turi abantu benshi bagenda baduha amabiswi bagenda batubwira ati muvemo hano mwinjire muri izi bisi ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo nibuka ibintu byinshi cyane ibyo nibuka bya mbere iyo ndege nibuka ndi nk'ahantu mu ishyamba nkanyura ku bantu mbona bapfuye ari benshi ubundi nkibuka umuntu waba warangize ku rutugu ametse ku rutugu agenda acisha ahantu mu byondo byinshi uko biri kose mba numva ko byanze bikunze naba naraburanye n'ababyeyi banjye mu gihe gitandukanye no kuba cyaba ari cyo muri mirongo icyenda na kane niba wibuka nyangezi nyangezi iri mu gace ka warungu mu majyepfo y'uburasirazuba bwa kongo ikibuga cy'indege kiri hafi ya nyangezi ni ikikavumu kandi ntabwo wakurira indege uri ikavumu utaha i rwanda byarusha no kugenda na bisi cyangwa n'ikamyo cyangwa n'ubwato ariko icyo gihe wanyura ku nkombo n'ahandi icyo gihe ntabwo ntabwo wakurira indege ikavumu utaha mu rwanda urumva kubera ko twabaga turi abana benshi hari n'igihe washoboraga gufata ibyo abandi bana barimo baravuga ukagerageza kubivuga iyo nza kugira amahirwe yo kuba narabonye fayiro yanjye ahantu muri arifani yanyakiriye byari kumbera byiza bikarushaho kumfasha kuba nabyibuka byose wenda bashingiye ku byo naje mvuga ariko ntabwo nigeze ngira amahirwe yo kubona fayiro yanjye kuko arifani nazimaze kuvaho ngewe amakuru mfite nuko nagiye kuri arifani ejo bundi mu muri uno mwaka mu kwezi kwa kane bambwira ko fero zacu bazitwitse wenda iyo nza kuba mfite amakuru yose nari kuba nzi neza uko aho ikibuga cy'indege naba naravuyeho mbese iyo bisi yabazanye mwaje mu ndege mugera ahantu hanyuma bashyira amabisi mwinjira mu rwanda oruferina wagiyemo iri mu kahe gace k'u rwanda iri mu majyaruguru iri mu majyepfo y'igihugu
aruferina nagiye biri mu majyepfo y'igihugu ahantu hitwa i muhanga ni muri shyogwe iyo aruferina yari y'umugabo witwa fred nkunda ikigo cye cyitwa jamu mu ncamake jamu ntabwo nzi neza icyo bivuga ariko cyari cy'umugabo witwa fred nkunda kiri i shyogwe ubwo ni muri muhanga ubu ngubu mu ntara y'amajyepfo ubwo ni muhahoze ari gitaramo aho winjiriye mu rwanda ntibivuga ko ariho uguma icyo gihe hari ibigo byinshi bitandukanye by'imfubyi abana bari benshi bakeneye kugera aho bashyirwa bagendaga babashyira habonetse umwanya ariko ndagira ngo ngusubize inyuma gato nanone iwanyu bakubwiraga ko mukomoka he mu rwanda ntabwo nigeze ngira amahirwe yo kuba nibuka ishusho y'ababyeyi banjye cyangwa undi muntu uwo ari wese wigeze ambwira aho nkomoka icyo nibuka gusa ni uko aho nagendaga ngera hose muri ubwo buryo bw'uko bagendaga batwimura aho nageraga hose nagendaga mvuga amazina y'ababyeyi banjye kandi nk'uko nabikubwiye muri uno mwaka nabashije guhura n'umumama wanyakiriye bwa mbere ntabwo nigeze mpindura amazina y'ababyeyi banjye iryo yambwiraga ntavugaga neza n'iryo ryitwa rwagasana ariko nshingiye ku bimenyetso by'uburwayi naba naragiye ngira imyotso mfite ku nda nkashingira kuko yarambwiye ko ari we wagiye agira uruhare mu kumvuza mba numva byanze bikunze ibyo yambwiye ari ukuri amazina yanjye sinigeze nyahindura kugeza n'ubu ngubu kandi ntabwo nigeze mpindura amazina y'ababyeyi banjye
ni ubwo rero ko witiranwa na papa wawe witwa rwagasana n'abitwaga rwagasana yego nitwa rwagasana abayisengerike ariko rwagasana ryo narivugaga nabi abayisengerike ni izina ryo ntajya nibagirwa kuko mba numva ryibuka neza cyane hari bakuru bawe wari ufite iyo ngerageje gukurura amashusho yo mu bwana mba numva hari barumuna banjye nubwo ntazi amazina yabo kuko nibuka ko hari ahantu twajyaga duca nkanibuka ko muzehe wanjye yakundaga kudutwara inyuma mu modoka isa nkaho urabona zino modoka bita hirigisi ndabyibuka nkibuka ko ahantu twakundaga guca ahantu hasa nkaho hari amazi menshi ariko ntabwo menya igihugu icyo ari cyo ariko nibuka ko yakundaga kudutwara mu modoka kandi mama yabaga ahetse undi mwana icyo nkibuka neza ni ukumenya ngo amazina y'ahantu yari aha n'aha aho ngaho hari mu gihugu cy'amahanga cyangwa se hari mu gihugu hari mu rwanda
ntabwo nzi igihugu icyo ari cyo papa wawe iyo urebye iyo wabyukaga mu gitondo wabonaga kuri iki yabyukaga yambaye isarubeti yabyukaga yambaye ikanzu y'abaganga se yabyukaga yambaye umwenda wa gisirikare yabyukaga yabyukaga yambaye iki yabyukaga ubona agiye gukora iki iyo nkunze kugerageza kwibuka mba numva nta kindi kintu kiranzamo papa yaba yarakoze uretse kuba yari umusirikare mba numva yari umusirikare
iyo hirigisi iyo mwayijyagamo wabaga wicaye imbere uri kumwe na mama wawe cyangwa se wabaga wicaye inyuma uri kumwe n'abandi bantu
oya nakundaga kuba nicaye inyuma ndi njyenyine ahubwo mama niwe wabaga yicaye ari kumwe n'abandi bana kuko ikintu gituma mbyibuka cyane ni uko mba numva hari ahantu yacaga hari imikuku myinshi mwumvira asa nk'aho ishaka kunjugunya ahantu nabonaga ikintu kimeze nk'ikidendezi cy'amazi ariko urumva ibyo byose ntabwo mba mbyibuka gutyo ariko hari n'igihe ngeraho nkashidikanya nkavuga ni se kuba ari ukuvangirwa wenda n'andi mashusho n'igihe njya nibuka abantu bagendaga bambuka imigezi hejuru y'ibiti bagenda hejuru y'ibiti bamwe bakagwa mu mazi hari ibyo nibuka bamwe ugasanga nk'umuntu bamurashe wenda yari ari mu bwato ibintu by'amazi bikunda kunzamo cyane kandi mu buryo busa neza iyo maze gukura rero nkabisanisha n'ubuzima bw'iki gihe hari igihe mba ntekereza nkavuga nti wasanga ari nk'ahantu twari dutuye hafi y'amazi cyangwa se akaba ari nk'intambara wenda yaba yaradusanze ahantu hafi y'amazi ku buryo abantu bahungaga ari benshi mba nibuka ari nk'umuntu nshyira ku rutugu bambwira duhunge ariko ntabwo mbasha kumenya nyine neza ntabwo mbasha kubisobanukirwa neza ngo mvuge ngo utware ahantu aha cyangwa ahangaha ikindi nibuka ni uko muri izo rwaserera zose nibuka hari umumama umpa umpa ibyo kurya ariko biri mu rukoma ibyo byo kurya byari isombe ndabyibuka yari isombe irimo urusenda rwinshi ariko agiye kunsabira ubufasha ku muntu wakabaye ameze nka nyumba kumi amubwira ko adashobora kunyakira ndashaka gutinda gato kuri ayo mazi wabonye ntabwo uzi aho wari utuye mu rwanda kera hari ibintu by'ibimodoka byahabaga byahingaga cyangwa se byatwaraga ibiti cyangwa amatafari bakabyita tingatinga ijambo tingatinga cyangwa se tingitingi iyo uryumvise mu mutwe wawe hari icyo rikwibutsa
tingitingi ikintu ubundi ijambo tingitingi n'ijambo inyangezi ni amajambo abiri nkunda kwibazaho ndetse nkumva nanahura n'abantu baba bahazi bakaba bambwira wenda nkumva ko bamfasha kwibutsa wenda nkaba nabona ibirari byabo noneho rero aho ngaho tingitingi waba warahageze umaze kunyura mu mazi mbese aho ngaho waba ariho wuririye indege mbese waba warageze mu nkambi y'abantu hari igihe se babashyize hamwe bavuga bati mwitegure murataha mu rwanda hari ikintu wibuka
ibyo ndabyibuka ndabyibuka ko hari igihe batubwiye ati twitegure tuzataha mu rwanda ndetse hari n'indirimbo nkunda kwibuka bajyaga batwigisha zarivugaga uburyo tuzataha harimo umwe yavugaga ngo tuzataha igihe nikigera tuzataha ariko icyo gihe nari naramaze kuburana n'ababyeyi banjye bakatubwira yuko batubwira ati tuzataha kugeza bakajya bimura amatariki bimura n'iminsi kugeza igihe nyine twaje gutaha tunyura muri izo ndege bagenda baduha n'amabiswi ndumva nabyo mbyibuka ndetse abana benshi icyo gihe birutseho bararuka ariko urwo rugendo rwari rurimo abantu bavangitiranye harimo abantu bakuru harimo abana gusa nyine kuva icyo gihe sinigeze mbasha kubona umuntu n'umwe waba wari waraje muri urwo rugendo wenda ku buryo yanyungura ibitekerezo wenda ambwira ati twavuye aha hari aho mwageze babinjiza mu mabisi hanyuma babajyana mu rwanda batwinjije muri bisi ariko ibyo nibuka neza bisi nzibuka tubanje kuva mu nkambi inkambi yo mu rwanda kuko indege nizo zatuzanye mu rwanda ziratuzana zitugeza ahantu mbona nibuka ko baba baratwakiriye turangije twakampinga mu gihe runaka icyo gihe rero kirangiye nibwo twagiye muri izo bisi zigenda ziduporoyinga mu bigo by'imfubyi ibyo byo ndabyibuka mba numva ari nk'ejo mu gitondo ibyo ndabyibuka neza cyane hari amazina ya barumuna bawe wibuka ntayo nibuka ahubwo mba numva ko dushobora kuba twari nk'abantu basengera muri adeperi ibyo mba numva dushaka kubyibuka ariko ntabwo nzi impamvu ibyo bidahita biza cyane ariko mba numva dushobora kuba twarasengeraga nko muri adeperi
iyo uwabajyanaga gusenga ku cyumweru ninde ni mama wanyu cyangwa na papa wanyu mwarajyanaga ni mama wacu niwe wakundaga kutujyana gusenga ku cyumweru wowe ntabwo yakunda kuba ahari iyo ndirimbo igihe nikigera tuzataha iyo papa wawe yabaga abatwaye mu modoka yarayiririmbaga ukayumva papa wacu rero we ntabwo muri iyo ndirimbo aho nyibukira nta mubyeyi n'umwe wanjye nari ngifite yego nta mubyeyi wanjye n'umwe nari nyifite kuko ndibuka ko nawe kugira ngo ngere aho ngaho izo ndirimbo zaririmbirwaga hari nk'ikintu kimeze nka mikoro cyaciye mu baturage bagenda bavuga bati abafite abana b'abanyarwanda bagomba kubarekura bakagenda iyo mikoro niyo yagiye ivuga ahantu abo bana bagombaga guhurira ariko ntungenekereje nk'imyaka mba numva bari muri za mirongo icyenda wenda na karindwi bishingiye yuko umumama yambwiye yuko ari muri za mirongo icyenda n'umunani twageze hariya uko biri kose mba numva ari nk'icyenda karindwi icyenda n'umunani n'ubundi muri icyo gihe none rwagasana mbwira imyaka makumyabiri n'itandatu hafi irashize ishobora kuba ari makumyabiri n'irindwi kubera ko ntabwo wibuka neza igihe watandukaniye n'ababyeyi bawe ntabwo wibuka neza aho murumuna wawe cyangwa barumuna bawe baba bari birumvikana ko hari abagiye bavukira mu mahanga aho mwari muri abo bose barakumva muri kano kanya niba bakiriho ni wa munota ntanga w'abantu bazana mu kiganiro agasaro kaburaga kugira ngo muvugishe umutima ni iki wumva ushaka kubwira abawe bakumva muri kano kanya
ikintu nababwira ni uko ngeze umugisha nakongera guhura nabo nkababona kubera ko naciye mu bintu byinshi nabashije kugenda ngerageza kwiyubaka kwirengagiza yuko naba naraburanye nabo ariko hari igihe kigera nk'ubu nkumva byanze bikunze ngomba gukora uko nshoboye kose nkababona mba numva mbakumbuye n'ubwo ntabazi ariko mba numva mfite amatsiko yo kuba nababona cyane cyane nkurikije nk'ibintu naba ngerageza kugenekereza mu mutwe mba numva nka mama wanjye ari umuntu waba aratwitangiye cyane bitewe n'ubuzima numva yaba yaragiye atuburanamo mbese bumve yuko aho bari hose baba ari wenda kuko naciye mu bintu byinshi njya nibuka amashusho y'imirambo nagiye ndenga nimba baba barapfuye ariko mba numva mfite icyizere cy'uko haba hariho abakiriho ariko babaye batarapfuye bakumva yuko ndimo ndabarangisha kandi mbakumbuye kuba nakongera guhura nabo ubuzima baba barimo bwose nanjye ubwo naba ndimo bwose nkaba nabagerera umumaro kuko nicyo kintu ahanini gifatika numva ngenda nabashakira mba numva byanze bikunze ubuzima barimo bashobora kuba bwaba atari bwiza niyo mpamvu nifuza kuba nahura nabo
rwagasana abayisenga eric ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga ukomeze utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'imana yego murakoze cyane venuste namwe ndabashimiye kubw'ikiganiro cyiza mukora
agasaro kaburaga karabonetse ikiganiro cy'uyu munsi hano kirangiriye mbashimiye kuba mwadukurikiye abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya muhamagara mwohereza ubutumwa bwanditse kandi mugatanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru nongere nyisubiremo zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru naho ubutaha mwari kumwe na venuste nshimiyimana